iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi mwedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba nyuma y'inama yahuje uburusiya na afurika isoshi ni izihe nyungu ibihugu bya afurika bikwiye gukura kuri icyo gihugu nubwo bavuga ngo ngo uburusiya nibwo bwa mbere bugiye kuza burahasanzwe nta- burahasanzwe ntabwo ari bishyashya ahubwo burashaka kujya kwinjira mu mu rwego rw'ubukungu muri rusange ni byiza ariko twe tukamenya icyo dushaka mu nyungu zacu uwo ni umunyarwanda olivier kamanzi ni umuhanga mu by'ubukungu akaba atuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyo nkuru n'izindi zirimo impunzi z'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje guhungira mu gihugu cya uganda ni mu kanya mugume ku maradiyo amakuru avugwa mu karere muri zone muhira muri komine kanyosha mu gihugu cy'u Burundi haravugwa ifatwa ry'abantu makumyabiri na babiri ni nyuma y'ikomereka ry'umuyobozi wa zone muhira warashwe n'abantu bataramenyekana mu cyumweru gishize benshi mu bafashwe ni abayoboke b'ishyaka cnl ritavuga rumwe na leta ni inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire atungimana uri i kigali mu rwanda
Gedeon Mitabavuma arongoye zone muhira yarashwe n'umuntu ataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimas Munzerere bukeye ku munsi wa gatandatu abajejwe umutekano baherekejwe n'abajejwe intwaro hamwe n'ugwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashwaye agacimbiri gweza ahabereye ubwo bugizi bwa nabi hahagarikwa abantu batari bake amakuru dukura ku rubuga rwa radiyo isanganiro ikorera ku butaka bw'u Burundi ni uko musitanteri wa komine kanyosha jean berkimas munzerere avuga ko hari abahagaritswe ku mvo z'amatohoza anavuga n'ingene iraswa rya gedewo mitabavuma ryagenze yari muhira hama ariko aratelefona amayinite hanyuma aramuherana cajabuka hakurya ku bumwe hariho umuntu bari bafitaniye ibikorwa batiza gukorana bijanye n'amashirahamwe cagura n'amayinite hama aca arataha muhira hari mu masaha moya n'iminota nka cumi yo ku mugoroba ageze adimetre y'inzu yo muhira arabona umuhungu ahagaze ahantu yahengeye arengana aca murasibwa inyuma kumumenya biragoye kuko urabona mugoroba ma 19 arenga iminota nka cumi cumi n'itanu nta matara ariho ico co yabonye nuko yari yambaye agakofero abamaze gufatwa bashika ku icumi na babiri barafashwe barafashwe nibaza yuko bazobabaza kumbure hari igihe wosanga mu babikoze muri abo bafashwe iyo barimwo nibatohoza umwe wese ibyo bamubaza rero ivyo yishuye ukuri kuzomenyekana mu buserukizi bw'umugambwe senere mu ntara ya bujumbura biyamiriza ifatwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo mugambwe ngaho muri zone ya muyira bagirizwa gushaka kugandagura uwarongoye iyo zone muri uwo mugambwe bakavuga ko batangazwa n'ingene habaye ukurobanura kandi ahabereye ubwo bugizi bwa nabi hari n'abandi bo mu yindi migambwe n'uri ku butegetsi urimwo bagasaba ko abanywanyi babo borekurwa hakaba amatohoza ataho yegamiye ku rubuga rwa radiyo isanganiro musitanteri wa komine kanyosha yanashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku ndongozi za zone muyira bwabaye cyane mu gihe cy'intambara munzerere agatangazwa n'ingene bwasubiriye kandi harangwa amahoro ico gihe cari igihe c'ingwano ikomeye gose ubu rero ingwano ntisiyo tukirimwo naho ubu nibwo bwo ico gihe abashebuzoni ba karya karere bamye baza barishwa nyangwashika nka batanu nyene bishwe ubuyobozi yagira nka gatandatu bagira bakureho imana yarakinze n'amanama ya misi yose aho bibereye kwa gatandatu niyo twazindukiye turakoresha amanama abaserukira abandi n'abe n'igihugu bahajya bose turababwira tuti nimurindire amatohoza ico azozana hanyuma muri bajya bafashwe ukuri kuzoboneka abarekurwa barekurwe abagize icaha n'ivyashika icaha kikabagira bahanwe amakuru atangwa n'umugambwe senere ku rwego rw'intara ya bujumbura avuga ko cumi n'indwi mu bafashwe muri zone ya muyira bashikanywe mu ibihero rya mpimba ku muhingamo wo kuri uyu w'imana inyuma yo kumvirizwa n'inyamirama b'igipolisi kijejwe amatohoza bcr bandi batatu harimwo urongoye umugambwe senere muri komine kanyosha azwi ku izina rya juvenal nzofa barushe nibo bakiri mu minwe y'inyamiramabi y'ico gipolisi kijejwe amatohoza mu mugambwe senere aturukamwo bakaba bavuga ko bahagaritswe ku mitahe y'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya bujumbura kubera iyo dosiye nyene arakoze desire hatungimana udusomeye iyo nkuru yateguwe n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bafatanyije n'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abanyeshuri magana atatu na mirongo irindwi iharanira demokarasi ya kongo bakangirwa gusubirayo bagiye gutangira kwigishwa icyongereza ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda kivuga ko baziga amezi abiri bakazatangirana n'abandi mu kwa mbere k'umwaka utaha ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana nyuma y'amezi hafi abiri bategereje kumenya icyerekezo cy'amashuri yabo abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu mijyi ya goma na bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo bakaza kubuzwa gusubirayo kubera gutinya icyorezo cya ebola ubu noneho bagiye gutangira kwigishwa ururimi rw'icyongereza n'urw'ikinyarwanda ku bana bato biga mu mashuri abanza batari bakizi bagombye kuba baratangiranye ishuri na bagenzi babo batangiye umwaka w'amashuri mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda reb kivuga ko aya mahugurwa azatangira ku itariki enye z'ukwezi gutaha azategurira aba banyeshuri gukomeza amasomo yabo mu ndimi zikoreshwa cyane mu burezi mu rwanda nta nkomyi uyu ni bwana irene ndayambaje uyobora iki kigo twebwe tugiye kubafasha ndetse tuzanabaherekeza muri uru rugendo kubaherekeza kwa mbere tuzakorana uko nyuma y'aya mahugurwa tuzabaha ibigo by'amashuri bazigamo kandi ibigo by'amashuri bizabakira bizaba bizi neza yuko mu by'ukuri aba bana hari aho bari basanzwe biga uretse ko na nyuma y'aho ngaho hari amahugurwa bahawe ariko nayo akenewe gukomeza gushimangirwa ntabwo rero mu by'ukuri uyu munsi tugiye gushinga andi mashuri asimbura ayo bigagamo ahubwo aba bana bagiye kwiga mu mashuri yacu ariko noneho dushyiraho umwihariko wo kubaherekeza mu bijyanye no gukomeza kureba niba amahugurwa bahawe y'igihe gitoya yaratanze umusaruro wari witezwe tuzakomeza kugenda tubasura ku mashuri urumva niba ni nk'umwana utaruzi ururimi rw'ikinyarwanda ku ishuri ururimi rw'ikinyarwanda arirwo rwigishwamo cyane cyane mu mwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu umva wa mwana n'andi mahirwe azabonye yo kuganira n'abandi bana kuganira n'abarezi bamwe mu babyeyi ariko baracyagaragaza impungenge ku ireme ry'uburezi bw'u rwanda bagasaba ko hagira byinshi bihinduka kugira ngo umunyeshuri ajye aba afite ubumenyi koko bugendanye n'umwaka arimo ugeragaruka ku mpamvu yamuteye kujyana umwana we muri kongo muri kongo si kuvuga ngo tubabajyanyeyo kubera ko bishyuza amafaranga make umwana wanjye yari amaze imyaka itatu utazi kwandika izina utangira premiere akadubura gatatu muri premiere numva umujinya mujyana muri kongo yarazamutse arazamuka arazamuka tumuhagaritse ageze mu wa kabiri segonderi azi kuvuga igifaransa yaganira nawe igifaransa mu gihe atari azi igifaransa atazi n'icyongereza umvanye ikibazo none tubakuyeyo ngenda bishimira mu rwego rw'umutekano kandi cyane tukageramo agahinda kandi ko kuvuga si n'ibyo tubonye bimwe tugiye gupereza ibindi bimwe icyo nasaba n'abayobozi mudufashe n'amafaranga tuzayishyura nawe tubuze amafaranga turashaka edikasiyo ifatika bamwe mu babyeyi bagaragaza ingingimira bavuga ko amezi abiri ari make ku buryo umwana yaba amaze gusobanukirwa ururimi atari asanzwe azi akaba yarukurikiranamo amasomo nta nkomyi bwana ndayambaje irene uyobora ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda bavuga ko bishoboka ntabwo dutekereza ko mu by'ukuri hazabaho imbogamizi zikomeye cyane icyo nakubwira ni uko buriya iyo umwana yiga ntabwo yiga wenyine afatanya n'abandi ufatanya n'abandi urugendo iyo uri kugenda uri kugenda n'abandi ahubwo nibo ugenda mu by'ukuri avuga ko rero uba aba bana bagiye kwigana n'abandi ahubwo nibwo buryo bwiza kugira ngo banaze no muri sosiyete nyarwanda bashobore kuyibonamo kurusha kurusha uko wavuga uti noneho uburyo bigagamo ugiye no gukomeza kubigisha ukwabo ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda reb kivuga kivuga yuko abanyeshuri magana atatu mirongo inani aribo babaruwe mu turere twa rubavu na rusizi mu byiciro byose by'amashuri kuva mu yabanza kugeza muri kaminuza ariko ko bazakomeza kwakira n'abandi batari bakiyandikishije reb ivuga ko abanyeshuri bigaga amashami ataboneka mu mashuri yisumbuye mu rwanda bazayoborwa mu bindi inzego z'uburezi mu rwanda zivuga ko ubucucike mu mashuri ya leta ari inzitizi zituma umwana ku wundi adakurikiranwa ngo basuzume ikigero ubumenyi bwe bugezeho kuba hakiri n'aho abana biga igice cy'umunsi bamwe bakiga mu gitondo abandi ikigoroba nabyo bigaragazwa nk'imwe mu mbogamizi ku bumenyi bwabo kuko bituma hari ibyo batiga cyangwa bakabyiga igihe gito cyangwa bakabyiga hutihuti bikaba byatuma hari ibyo barengaho batarabifata neza n'ibindi reb ivuga ko aba banyeshuri barimo gushyirwa mu byiciro hakurikijwe ubumenyi bwabo kandi bakajya bahabwa n'amafunguro ku ishuri nta kiguzi batanze muri iki gihe cy'amezi abiri claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda leta ya uganda iravuga ko irimo kwakira impunzi z'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge zibarirwa mu magana bibaye mu gihe uganda yugarijwe n'ikibazo cy'amikoro make mu rwego rwo gufasha impunzi zirenga miliyoni zari zisanzwe mu gihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi niwe waduteguriye iyi nkuru
amakuru aturuka ku mupaka wa bunagana uhanye urubibi na repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka gisoro avuga ko mu byumweru bibiri bishize buri munsi hambuka abakongomani b'ubwoko bw'abanyamurenge barenga makumyabiri bahunga ubwicanyi bwibasiye ubwo bwoko navuganye na bamwe mu bahunga ku murongo wa telefone bambwira ko bahunga abarwanyi b'abamayimayi
byatumye dufata umwanzuro wo guhaguruka twabonye intambara yaremereye cyane dufite abana tubona tubyihanganira ibintu byadushizeho twaba tumaze twaje duca ahantu henshi duca ahantu henshi duca ahantu henshi tumaze iminsi mu nzira tumaze none nk'icyumweru bagenda bica abantu bicamo abantu benshi twaje nyine tutari umukwira abantu bacu benshi bagiye basigara babishe ego twaje ducitse ku icumu tubabaye tumeze nabi cyane cyane ntabwo muzi impamvu babatera ni ukuri nta kindi na kimwe tuzi dupfa nabo usibye kuko bazatubona gusa bakanavuga ngo ntibifuza kubona ubwo bwoko bwacu mu maso yabo batureba bakavuga ngo ntibifuza kutubona kandi ntacyo tuzira tutagira icyo tugakosera uru rurimi tuvuga bazabumva batoshaka kurwumva none ngo bashaka ngo mwumuje heza ngo ntituri abakongomani niduhunge tugende dusange ngo abanyarwanda bacu twari dutunze inka twari dutunze amahene twari dutunze ibintu byinshi cyane ariko byose barabitwambuye nta kantu na kamwe kitwa itungo twasigaranye ubundi n'abantu bacu bagumye gupfa cyane benshi batangije mbere bagenda baza nk'ibisuma bakabanza bakaza biba bakiba amatungo bakayajyana bakubiranye umuntu wenyine mu musozi nk'uko tugenda duhinga mu misozi uwo bakubiranyije bakamufata bakamujyana nuko noneho bigeze aho ngaho babivamo bama baza baradutera bakaza basigara batera nyine mu mihana bakatwinjirana bakama batera imihana bakarasa abantu bakabica bakabamara ariko nyine batangije nk'ikibandi ariko aho byari bigereye ubu ngubu mu minsi ya vuba niho badukoreye ibyo bintu byo kwama batwica cyane kuza batwinjirana mu mihana bakica ntibasigaze n'umuntu uyu mudamu yasobanuye uko urugendo rwabaye kugera muri uganda twagiye tuza n'amaguru turacyibuka tugera bukavu aho twari ko tugenda dusanga umuntu bene uyu umwe umwe w'umugiraneza niwe wari kudufasha agatike kagiye katwuriza imodoka kugira ngo tuze duhuruke hano twakubititse twarushe twagize inzara aha twahageze kuva ejo abapolisi baradutega baratwakira ariko abana badupfanye n'inzara bari kurira cyane twabuze uko tubagira nta kantu bararonka kuva ejo no kugeza none mbese kuva aho twashikiye nyine twinjira mu mazi duhuruka goma gusa n'uyu munsi uyu mvaye kuvugisha nta kantu abana barashyira mu kanwa ariko baraturirana twabuze icyo twakora kabisa nyamara ngo hari na bagenzi babo benshi babakurikiye ku buryo umubare w'abahungira muri uganda ugiye kwiyongera
kandi benshi bamwe babohesha abandi baravuga kugaruka twasize n'ubundi bazi bari kugaruka benshi minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu bwana musa icweru yabwije ijwi amerika yuko abakozi ba leta bo mu kigo gishinzwe impunzi barimo kuja muri ako karere ka gisoro kureba uko byifashe ati kandi nubwo igihugu gifite ubushobozi buke bwo gufasha impunzi ngo ntabwo bashobora kuzisubiza inyuma kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ati ahubwo ayo mahanga hakwiye kongera imfashanyo y'imiryango itabara impunzi kugira ngo ishobore gufasha n'izi zirimo guhunga ubu ngubu uganda ubu nicyo gihugu cya gatatu ku isi gicumbikiye umubare munini w'impunzi ubu akaba zibarirwa mu miliyoni n'ibihumbi amagana atatu inyinshi akaba ari izikomoka mu gihugu cya sudani y'epfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu cyumweru gishize perezida vladimir putin w'uburusiya yakiriye inama ya mbere na mbere y'abakuru b'ibihugu bya afurika n'igihugu cye abakuru b'ibihugu bya afurika bari bayirimo barenga mirongo ine uburusiya bwaba burimo buhiganwa n'ibindi bihugu by'ibihangange ku mugabane wa afurika se mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu thomas kamirindi yabigarutseho n'umuhanga mu by'ubukungu n'imari olivier kamanzi ndetse n'abanywanyi b'ijwi rya amerika umwe muri bo sezikeye w'ibujumbura mu burundi ahanini icyo mfise mvuga kuri irya some yahuje abaperezida b'abanyafurika n'igihugu cy'uburusiya bwa mbere hoho mbanje kumva yuko ni ikintu cyiza cyabaye ni kuba cyiza kuko ibihugu rutura bisanzwe bitegura amanama nk'ayo bagatuma ko abakuru b'ibihugu bya afurika iyo bava iyo bava uburusiya bubikoze hariho n'ibindi bihugu bibikora nk'ubushinwa ubufaransa igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika n'ubuhinde bwongeremo nubwo hariho ego n'ubuhinde n'ubuyapani jewe mugabo hariho icyo bavuga n'ibyo bakuru b'ibihugu bya afurika bakajya kwitabira amanama ni byiza kuko hari bitari bike twungukira mu migenderanire nk'iyo mugabo ni uko umenga birashika kenshi ugaca usanga umenga ibyo bihugu ni biza nk'uko umenga bije kubera inyishu abanyafurika ukamenga twebwe abanyafurika ntitwashobora kwitorera neza na neza umuti w'ibibazo bitwega iyo none ni kubwire umutekano muri afurika ubeho ugaruke neza tube mu bihugu bitekanye ni mpaka tuje mu burusiya abarusiya badutorera inyishu z'ibibazo byacu mbe none kubwire dushobore gutora ibibazo ibibazo umuti w'ibibazo by'ubukene bwacu ni mpaka abanyamerika babanze kuneterezanya ibyo bavugana ahubwo dukomeze imigenderanire hagati y'ibihugu byacu bya afurika twumve yuko twebwe abanyafurika dutegereza kwihereza ingorane z'ibibazo byacu bamaze kumva perezida batari bake nabo nyine bagira icyo babivuze ko bakumva bati kabuka imbe nk'igihugu cya mari kimaze gutegwa
n'abajihadisite bariya
yego abajihadisite twiruka mu bufaransa kurondera inyishu mu bufaransa yego uburusiya nabwo nubwo buriko burabikora ibyo ni uko petete ubona ko bwatanzwe hari ibindi bihugu byamaze kubutanga byamaze gukoranya amasoni ahuza abakuru b'ibihugu bya afurika nabyo n'uburusiya bugiye muri iyo logike sejwe kumbure uburusiya burashobora kuba butinjira rwose mu mapolitike y'ibihugu ngo buvuge buti organiza ibintu gutya a kora ibintu gutya a ngo babategeke ibyo bakora mugabo nabo nyine icyo barondera barondera inyungu barondera aho bashorera ibidanazwa byabo barondera kutwempoza amategeko yabo rero byo numva twebwe abanyafurika twumve ko dutegereza gukomera hagati yacu usazikeye dukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byacu kurusha ko tujya kurondera imishu mu mahanga nicyo cyiyumviro murakoze cyane urakoze cyane nawe sezikeye kamanzi yego namwe murakoze ndabashimiye ibyo byamerika sezike urakoze cyane ndumva kurikira uko ibintu birimo kugenda ku isi cyane cyane uvuga amanama yagiye aba urabona muri iki gihe ibihugu byinshi bitandukanye bikomeye ku isi urabona ko bitangiye kugira uko navuga kwita kuri afurika gushaka gukorana na afurika cyane cyane cyane ko bazi ko hari ikintu bagomba gukuraho gukura kuri afurika ibyo wavuze amanama yagiye aba atandukanye yaba ari ubuyapani abanyamerika ubufaransa n'ibindi n'ibindi ibyo koko nibyo hari ibihugu bitandukanye bya rutura ku isi bisigaye bifite bivuga hari ikintu twakuraho kuri afurika eh, ikintu ukavuga uti se afurika nta kintu twebwe twabanje tukireba ntacyo ntacyo twa tw- ni- ni ngombwa- ibyo bihugu turabikeneye Eh, icyo nabanza nkakubwira eh, icya mbere na mbere ni uko twahera ku mateka yo kuri afurika ko afurika yakoronijwe ah, niho twahera kubera uko ubwo bukoroni bur- ntabwo burashira cyane ntiburashira ni nayo mpamvu rero usanga ibyo bihugu bigidufiteho ingufu bigidufiteho ingufu ah, kugira ngo ibyo tubisohokemo bizafata igihe ariko nibyo tugomba kubisohokamo urabivuze neza ubu- abanya- afurika izubakwa natwe n'amaboko y'abana bayo ah, ah, nibu twebwe tuzayubaka ibyo nibyo ariko muri uko kuyubaka dukeneye gukorana n'abandi dukeneye gukorana n'abandi navuga ko muri mu gihe gishize hari gahunda ubumwe bwa afurika bwashyizeho yitwa ngo gahunda y'ibihumbi bibiri mabi- bibiri na mirongo itandatu na gatatu ivuga ngo afurika dushaka ni bwoko ki iyo afurika dushaka bwoko ki ishingiye kuri icyo uvuze ko afurika izubakwa n'abanyafurika nkatwe hagati aho rero hari bimwe byagezweho nk'urebye nko mu myaka icumi kugeza cumi n'itanu nk'ibihugu bitandatu eh, navuga afurika irimo gutera imbere mu byerekeranye n'ubukungu ugereranyije n'imyaka yindi yabanjirije kuri iyo mpamvu ni nacyo cya mbere ubona ibihugu byi- byinshi hirya no hino ku isi byi- usha- ubona bish- bi- bishaka gukorana na afurika kubona afurika itangiye gutera imbere ko hirya no hino ku isi intambara zaragabanutse ntizirashira neza ariko ubona zaragabanutse kubera iyo mpamvu rero harimo ikintu cyerekana ko amahoro arimo araza iyo amahoro aje mu bihugu byinshi ah, byo muri afurika ibihugu byo hirya no hino ku isi bishaka kuza gushora imari kujya kuza gushora imari muri afurika niyo mpamvu rero kuba uburusiya buje bushaka kwinjira muri afurika ngo ukorane na afurika ntabwo ari ubwa mbere ko muragira ngo umunyamakuru ah, yabivuze avuga yuko mm, eh, ubu- eh, mm, mu by'ukuri twakoranye na uniyo soviyetike imyaka myinshi cyane afurika ah, muri iyo myaka ya indepandanse Ubu- ah, ah, uburusiya cyangwa se uniyo soviyetike yagize uruhare runini cyane mu gutuma afurika igi- i- yibohora i- icyo nakwita kolonizasiyo Ah, icyo rero icyo gihe kirimo kira- cyararangiye uburusiya buraza gushaka noneho bukorana ubucuruzi na afurika muri urwo rwego rero gukorana ubucuruzi ni byiza ni byiza kuko hari inyungu ku mpande zombi hari inyungu ku- kuri ku barusiya hakaba n'inyungu ku banyafurika niyo mpamvu twebwe abanyafurika tugomba kwemera abashaka kuza gukorana natwe twese tubemerere baje bakore ariko tubanze tumenye icyo dushaka turashaka iki ntibaje ntibaze baje gutwara eh, ubukungu dufite ariko baze baje gucuruzanya buri wese agira icyo akuramo ari inyungu ku yindi dukuramo n'ubwenge kubera ko kwiga nabyo ni ni ingirakamaro ibintu bya tekinoloji ikoranabuhanga ibintu bya siyansi nabyo e cyane rwose cyane nk'uko urabyibuka ko abarusiya bagize uruhare runini cyane abantu abantu benshi bize mu burusiya benshi cyane ubwo bagize ubumenyi barahari muri afurika benshi bahari urumva ko ari uru- mu rwe- mu rwego rwo guhugura ah, ba- ah, mu- u- u- barabikoze Ah, ikindi rero hari nk'uko ah, afurika ubu ngubu itajya nko mu rwego rwa ah, u- rwa oni mu mu rwego rwa muri kariya ka nakwita ka security council ni inama ishinzwe umutekano ku ishinzwe isi.
umutekano Eh, afurika ntirimo umutekano Eh, n'amahoro.
biriya bihugu bitanu bigize afurika ntirimo uburusiya rero bushobora kuvugira afurika kuko bwo burimo bufite icyicaro gihoraho hamwe na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa n'ubushinwa Eh, afurika ikeneye rero umuntu uyivugira uburusiya rero bura- burimo ku- ku- kuza buvuga twe turashaka kujya tubavugira mu bibazo bireba nka afurika kuko biriya bihugu byose akenshi byo- byinshi byaradukoronije usanga ibyemezo bifata kenshi bitaba bitubereye uburusiya buraza buvuga buti twe turaje nihari icyemezo gifatwa dushobora kuba duhari tuhabereye aho rero urasanga ko uburusiya bu- turabukeneye nk'uko natwe budukeneye muri make namvuze ibyo ngibyo hagati aho ngaho nyine muri ibyo ngibyo byo guhugurana no guhanahana ubumenyi twibutse yuko u rwanda ni kimwe ni urugero rumwe rwasinye amasezerano n'uburusiya ku birebana n'ikigo kizigisha ibintu by'ubuhanga bwa nucleaire mu rwanda Eh, nibyo em, abarusiya ngira ngo ni kimwe gihugu gikomeye ku isi gikomeye cyane mu byerekeranye n'ingufu za nikeleyeri Ah, kubera iyo mpamvu rero ko bafitemo ubumenyi bukomeye cyane niyo mpamvu ba- ntabwo ari ah, f- ah, u rwanda gusa ah, na egipte basinyanye amasezerano agera Na kuri mil- Uganda.
miliyari mi- miliyari amadolari miliyari makumyabiri n'eshanu ubu ni amafaranga menshi cyane na Egypte na Uganda n'ibindi bihugu byinshi muri Afurika Eh, Uburusiya mu by'ukuri muri icyo- muri icyo kintu bukeneyeho kuri Afurika ni ukuza kugurisha cyangwa se kugurisha Afurika ingufu za nucleaire none se ubu ngubu nanone afurika ntabwo igiye kuba isibaniro ry'ibyo bihugu bikomeye cyane tuvuge rumumba namuvuze mu kanya uh, uniyo soviyetique ursas yari yaramwitiriye n- iyo universite kaminuza iracyariho Uku- usibye kwita cyakira abany- aba- aba- abana b'afurika benshi nka mbere y'isenyuka rya uniyo soviyetique ibyo ari byo byose rumumba amateka avuga yuko yazize yishwe yabanje gukorerwa gukorerwa kudeta aricwa azize yuko nyine yashakaga gukorana na URSS kurusha gu- gushaka gukorana n'ibihugu bya rutura byo mu burengerazuba bw'isi birimo n'ububirigi bwari bwarakoronje nta nubwo ari ugukoroniza ahubwo sinzi ukuntu nabyita ububirigi bwari bwaratobanze Kongo ubwo nanone Afurika ntabwo yabigiye kubisibaniro Eh, i- icyo uvuze n'ibyo kuko turibuka mu myaka za mirongo itandatu mu gihe abantu ubwo na- twakwita abanyafurika bigaragaje ko bafite ubumenyi kandi bashaka ibintu bihinduka by'uburayi eh, cyane cyane icyo gihe ah, abanyafurika benshi bari barize hanze muri ibyo bihugu benshi navuga nka patrice lumumba uvuze nakuramo kwame kuruma wa ghana na ba nyereri n'abandi bafashe ba Modibo na ba Keita wo Modibo, muri eh, Mali.
benshi cyane ba mudibo bose bafashe eh, i- u- bafashe inzira batangira kubita ko ari abakomunisite ibihugu byo muri west kandi icyo gihe bashagaga gusohoka ba- mu bukoroni kwibohora igihugu rero ya icya niyo soviyetike nicyo cyabafashaga niho kenshi cyane bajyaga gushaka ab- abakoreshaga ingufu ntwaro niho bazikuraga abashakaga kwiga kwihugura niho bajyaga kwiga nicyo cya niyo soviyetike niyo yashoboye gufasha abo bantu ba mbere bafashe iya mbere kugira ngo babohore afurika urumva rero ko amateka y'uburusiya cyangwa niyo soviyetike na afurika aturuka kure benshi rero muri abo ngabo nari maze kuvuga bagize ingorane cyane ibihugu by'abakoroni byarabatoteje cyane bamwe baricwa Eh, uravuze rumumba nibyo baramwishe kubera iyo Kwame Nkrumah nawe mpamvu nuko.
kwame kuruma nawe yazize bamwitaga ko ari umusoviyetike n'abandi n'abandi za gine ngira ngo uribuka gine ko yanze ko ifaranga ry'ubufaransa barikore- Sekuture.
barikoresha sekuture niko byagenze navuga ibihugu byinshi cyane ibyo ngibyo ni- niko niko byagenze niyo mpamvu rero muri aya mateka y'uburusiya cyangwa iniyo soviyetike ariho icyo gihe aturuka kure ntabwo ari ay'ubu ngubu nubwo bavuga ngo ubu ngubu uburusiya nibwo bwa mbere bugiye kuza burahasanzwe nta- Burahasanzwe.
burahasanzwe ntabwo ari bishyashya kubera ko nk'ibihugu nka- nk'ubushinwa nka Indi- In- indiya Ubuhinde.
ubuhinde ah, n'ibindi bihugu na amerika nu- n'ibindi bihugu byo mu burayi byo bisanzwe bihari nkatekereza yuko rero muri muri rusange ni byiza amasibirane ibyo urimo kuvuga ni byiza ariko twe tukamenya icyo dushaka Tw- buri wese tukagira icyo tumukuraho mu nyungu zacu uwo ni olivier kamanzi ni umunyarwanda waminuje mu bijyanye n'ubukungu yavugaga ku nama iheruka kubera isoshi mu gihugu cy'uburusiya hagati ya perezida vladimir putin n'abategetsi ba afurika ni naho uh, dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edirwe